iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri kuri mikoro muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabaramukije mwaramukanya imana abandi mwese mwiriwe neza mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu turagusabye rero utugirire ikigongwe maze uyu munsi mukuru udukoranirije ngaha ukubera akaryo keza ko kudukaburira umutima wo gusubiza hamwe ngo tubane mu bumwe n'amahoro uwo ni musenyeri yohakimu ntawondereye urongoye diyoseze gatolika ya muyinga mu burundi ubwo yatangizaga amasengesho yo guhimbaza imyaka makumyabiri n'itandatu ishize hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ubutabera bw'u rwanda butangaza ko bikigoranye gutahura ibyaha bya ruswa iri ku kigero cyo hejuru izi ni zimwe mu nkuru tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya ni nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aroyizi bigirimana aroyizi baramutse neza
baramutse ejeniya ndamutse n'inshuti z'ijwi ry'amerika ayavugwa muri afurika indorerezi z'amatora muri somaliya zitangaza ko ibituriro biri ko biratangwa ku rugero rurenze mu gihe kuri wa gatatu ariho hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu abakandida bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri somaliya baradomwa ko urutoki ko baha utuganuke canke bagafumbatisha amafaranga atari make abashinga amateka kugira bazobatore abakandida mirongo ibiri na batatu nibo bariko barahiganirwa barahiganwa na perezida Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia ariko arondera manda igira kane nk'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu azotorwa n'abashinga amateka baheruka gutorwa mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu Abdi Ismail Samatare arongoye umurwi wigenga ujejwe kurwanya ibiturire muri Somalia yatangaje kuri wa mbere ko ashobora gushira habona abariko baratanga n'abakira ivyo biturire amakuru atangwa na bamwe mu bashinga amateka avuga ko hari umukandida umwe yatanze umuriyoni umwe n'ibice bitatu by'amadolari y'abanyamerika kugira azotogwe abakandida kandi ngo baremerera abashinga amateka ko bazobatora abashinga amateka bazobatora ko bazobaha ibibanza muri leta somaliya rero kizwi nk'igihugu gifise leta yazingamitswe n'ibiturire kandi itagira inguvu ibihugu bitanu byo mu karere ka sahere byatangaje ko bigiye kunga urunani rwo gushyiraho inteko zo kurwanya imihari y'iterabwoba icumbitse muri mari ibyo babitangaje kuri wa mbere mu nama yahuje abakuru b'ibyo bihugu byo muri ako karere ka sahere ibamako ku murwa mukuru wa mari iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya burkina faso mari Mauritania nigeria na cade ibaye mu gihe indwi zitatu zigira zirangire habaye igitero igitero c'abihevye cahitanye abarenga 180 mu gisagara ca Gao ni mu buraruko bwa Mali igitero cagabwe n'umuhari w'iterabwoba Al Murabitune urongowe n'umunya Algeria Moktare Belmoktare ucuditse n'umuhari wa Al Qaeda urwandiko rwasohowe inyuma y'iyo nama rwashize ahabona rwashizwe ahabona n'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP rutangaza ko uburaruko bwa mari ari bwo bwihisho bw'abakora iterabwoba ni naho kandi bava bagiye kugaba ibitero mu bindi bihugu bibanyi muri afurika kandi bisa nuko amagara ya perezida w'igihugu cya nigeria muhammadu buhari atameze neza abanyanigeria bariko batera bakwikiranira hafi kurushiriza ibyerekeye amagara ya perezida wabo buhari byari bitekanijwe ko buhari muri iki gihe asanzwe afise imyaka mirongo irindwi n'ine y'amavuko asubira ku kazi kiwe ejo ku munsi wa mbere mu gitondo ku murwa mukuru wa nigeria abuja inyuma y'akaruhuko k'umurwa mukuru w'igihugu cy'ubwongereza londres yamara ku munsi w'imana ku muhingamo ibiro byiwe byatangaje ko azokongereza ikiringo cyo mu bwongereza abitegetswe n'umuganga wiwe ibyo kubera yararindiriye ibyavuye mu byo yapimishije mu gihe amaze mu bwongereza ibyatangajwe n'ibiro byiwe byatumye hasubira kuba urukurukuru ku magara yiwe nta kintu kinini yakoze kugira ahumurize abanyagihugu gihugu bafise amazinda kubijanye n'amagara yiwe hanze y'umugabane wa afurika igihe polisi cya turukiya cyahagaritse cyongera kirafunga abantu barenga amajana indwi bakekwa kuba abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba al-shababu muri ambabarira ni mu isekeza ryatanguye ku munsi w'imana mu gihugu cyose cya turukiya abarenga mirongo itatu bafungiwe i Istanbul ku murwa mukuru abandi bafatiwe ahabereye igitero cy'iterabwoba ku nzu y'ubutambiro i Istanbul itariki imwe z'umwaka z'ukwezi kwa cumi na itariki imwe muri amabarira z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi dutanguye igitero cyahitanye abantu mirongo itatu n'icyenda umuhari wa leta ya kisilamu uvuga ko washinze imizi mu gihugu cyose cya turukiya ukagirizwa kwica abanyamahanga abanyamahanga hamwe n'abanyagihugu ba turukiya bari mu bafashwe muri iryo sekeza leta ya turukiya ndetse n'amakungu barafashanya kurwanya iterabwoba kuba ba ba ba murambabarira leta ya turukiya ndetse n'amakungu bafashanya kurwanya iterabwoba baregwa kuba barasamajwe no kurwanya no gusenyura leta ya bashar asade muri siriya aho gushyira ingufu mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba nayo ngaho muri leta z'ubumwe za amerika umugabo yagirizwa guturira umusigiti w'abayisilamu muri leta ya florida muri leta z'ubumwe za amerika yaraciriwe gufunga imyaka mirongo itatu ejo ku munsi wa mbere uwo mugabo rero n'umuyahudi umumamuko azwi ku izina rya joseph shriba yaturiye uwo musigiti mu gisagara cya fort pierce ni muri leta ya florida ngaho muri leta z'ubumwe za amerika
urakoze aroyizi inshuti rero hayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi ni radiyo ijwi rya amerika hivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete kuri wawawa akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu tujya noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza ararega ububirigi kuba ari bwo bwazanye amacakubiri mu burundi perezida Nkurunziza yabivugiye umurwa mukuru w'intara ya muyinga mu ijambo yaragejeje ku bari bitabiriye ibirori byo guhimbaza imyaka makumyabiri n'itandatu ishize hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mugenzi wacu jean bosco ndarurinze adufitiye inkuru irambuye
ibirori byo guhimbaza imyaka mirongo ibiri n'itandatu iheze hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi vyatanguriye ku cibutso c'ubumwe umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bashize urugori rw'amashurwe kuri ico cibutso cubatswe hafi y'ibiro vy'intara ya muyinga ibirori vyabandanirije ku kibuga c'umupira w'amaguru ca mukoni muri ico kibanza ibirori byuguruwe n'amasengesho y'abaserukiye amadini atandukanye musenyeri yohakimu ntahondereye arongoye diyoseze gatolika ya muyinga niwe yuguruye ayo masengesho akoresheje agace k'igisabisho co gusabira amahoro uburundi cama kivugwa mu nkuka za misa muri iryo shengero musenyeri ntahondereye yasabiye abarundi kubana mu mahoro mugabo nk'uko bamwe duhora tubikwemerera mu gisabisho nk'iki abarundi twarabaye babahe biyake turahumanya agashusho kabo baturemanye urabona nawe mukama ingene twafutanije iki gihugu cyacu abantu bakicwa abandi bakangazwa imfubyi n'abapfakazi bakabura abo bitura n'ibidukikije nabyo nyine bikahonera turagusabye rero utugirire ikigongwe maze uyu munsi mukuru udukoranirije ngaha ukubera akaryo keza ko kudukaburira umutima wo gusubiza hamwe ngo tubane mu bumwe n'amahoro mu ijambo ry'iwe umukuru w'igihugu petero nkurunziza yagarutse cyane ku bumwe bwaranze abarundi bo hambere umukuru w'igihugu avuga ko ubumwe bw'abarundi bwari bushingiye cyane ku miryango ubwoko nabwo buzanwa n'abanyamahanga ku nyungu zabo mu mvugo itomoye umukuru w'igihugu yadomye urutoke ku bubirigi ko aribwo bwazanye injyane mu burundi ubumwe bw'abarundi bwatosekajwe n'abanyamahanga na cyane cyane abakoroni kandi abakoroni si bose ubumwe bw'abarundi bwatosekajwe n'abakoroni b'ababirigi tuze mu gihe cyo kumenya ukuri no kurekuriranira no kunywana byatanguye ryari byatanguye igihaza bashyiraho itegeko iryo tegeko ryashinzwe n'umwami w'abirigi yitwa aruberi wa mbere hari itariki mirongo ibiri n'imwe ukwezi k'umunani umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ibiri na gatanu kugeza n'uno munsi rero n'iryo tegeko ntirafutwa iryo tegeko ryaranga intwaro muri kongo ariyo Re- ari- ariyo repubulika iharanira demokarasi ya kongo uno munsi mu rwanda n'uburundi iryo tegeko rero ryaje rivangura abarundi rifatiye mu gupima abarundi amazuru amatwi amaguru uburebure ubwaguke n'ibindi n'ibindi umukuru w'igihugu c'u Burundi amyesha ko yatanguje urugamba rwo gusezerera amoko yise ayamomekerano umenye umuryango wawe wagutse wari uwo- u- u- uwumenye bizodufasha gukomeza ubumwe kuko hari abantu zose ngahaje ko bariyumvira nabi barabanye umuryango uko zaba imiryango ubu bwoko baze kutwomekera bw'amaparati mubanyi mu byo miryango benshi bose imiryango itari mike wasanga ngo abahutu abatutsi n'abatwa ayo maparati rero turashaka ko muri kazoza tuzoyafuta tugaruka ku miryango yacu ko imiryango yaruzuzanya imiryango yarashigikirana Eh, ni urugamba rukomeye Eh, ni urugamba rukomeye cyane iruhande y'abategetsi bakuru bakuru mu nzego za leta ibirori vyo kuri uno wa mbere vyari vyitabwe kandi n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi batari bake imuyinga mu buraruko bushira buseruko bw'uburundi jean bosco ndaruyinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco kuri iyi nkuru
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
n'icyanjye ni icyawe n'icyacu
tuve mu burundi tujye mu rwanda ubutabera bw'u rwanda butangaza ko bikigoranye gutahura ibyaha bya ruswa iri ku kigero cyo hejuru mu kiganiro urwego rw'ubutabera rwahaye abanyamakuru muri iki cyumweru cyahariwe kurwanya ruswa mu nkiko abahagarariye urwo rwego bavuze ko abatwara abagenzi kuri moto n'abashoferi b'imodoka ari bo bari ku isonga mu batanga ruswa ariko umuryango urwanya ruswa n'akarengane wo uvuga ko inzego z'ubutabera ziha intebe ruswa inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali mu rwanda batangiza icyumweru bisi cyo kurwanya ruswa mu nkiko abahagarariye inzego z'ubutabera mu rwanda babwiye itangazamakuru ko ibyaha bya ruswa n'ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu mu rwanda bidakabije profeseri sam rugege perezida w'urukiko rw'ikirenga yabwiye abanyamakuru ko kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu imibare y'imanza z'ibyaha bya ruswa bafite ari magana atatu na makumyabiri n'enye perezida w'urukiko rw'ikirenga yavuze ko imibare y'igihembwe gishize igaragaza ko imanza zaciwe ari iz'abatanze ruswa iri hagati y'amafaranga ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitanu mu gihe uwatanze ruswa y'amafaranga menshi ari ibihumbi magana atanu abatwara abagenzi kuri moto n'abashoferi b'imodoka ubutabera bubashyira ku rupapuro rw'imbere nka bamwe mu bakunze kugaragara mu gutanga ruswa bari kuri cumi na kane muri mirongo itatu na gatanu by'imanza zaburanishijwe iyi mibare ariko iratera gushidikanya gukomeye kubera imwe mu mishinga migari ikunze kudindira bikavuga ko nyirabayazana ari ruswa kandi bikarangira ntawe ukurikiranwe kubera bamwe mu bahawe iyo mishinga bari abanyabubasha abanyamakuru babajije abakuriye ubutabera impamvu ababigiramo uruhare bahawe izina ry'ibifi binini badakurikiranwa profeseri sam rugege avuga ko imanza nk'izo ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha butajya buzishyikiriza inkiko twe tuburanisha imanza twashyikirijwe inkiko ntizagenda zishakisha ba big fish ngo tubaburanishe madamu agnes mukagashugi umushinjacyaha mukuru wungirije asobanura ko impamvu ibifi binini batamenyekana mu gutanga no kwakira ruswa bafite amayeri ahambaye bityo ko kubabonera ibimenyetso byo guheraho babakurikirana bitoroshye nuko usanga akenshi ba bantu tuvuga ko bakomeye bo iyo bajya gukora icyaha cya ruswa barabanza bakabitekerezaho bakabikora no mu buryo bwize cyane burimo amayeri menshi ku buryo baba bavuga bati nkore iki ngiki ningikora reka ndebe niba hari ikimenyetso kizaboneka ku buryo nshobora kuba nafasha ubwo bagaragazaga ibipimo by'uburyo ruswa ihagaze mu rwanda mu kwezi gushize madame marie imacule ingabire ukuriye umuryango urwanya ruswa n'akarengane transparency international rwanda yatunze agatoki urwego rw'ubutabera nka rumwe mu zikomeza guha intebe ruswa niba ari amategeko ntashyirwe mu bikorwa ni- n'uwo nguwo agomba kuyashyira mu bikorwa natayashyiramo nawe abikurikiranweho kubera ko hari ibintu bikwiye guhinduka hari ikintu abacamanza bihisha inyuma cyitwa ngo yaruciye uko abyumva nimba ufite imyumvire ituma ukingira ikibaba umunyabyaha ubwo nawe ukwiye kuba uva muri ubwo bucamanza kuko imyumvire yawe ntijyanye nabwo izatuma udafasha ko ikibazo gikemuka ngira ngo iki ni ikintu abantu bakwiye gushyiramo imbaraga nyinshi inzego z'ubutabera zirakangurira abandi kugendera kure ruswa n'igisa nayo mu gihe nazo zemera ko zitari shyashya profeseri rugege akavuga ko imibare y'abacamanza barya ruswa iri hasi cyane imibare ya minisiteri y'ubutabera mu rwanda igaragaza ko kuva mu bihumbi bibiri na gatanu kugeza ubu hamaze kwirukanwa abacamanza cumi na batandatu n'abanditsi b'inkiko makumyabiri na babiri bazira ruswa n'indi myitwarire iganisha kuri yo imibare kandi ikomeza igaragaza ko mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu abahamijwe ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu basaga igihumbi bangana na mirongo irindwi na gatatu ku ijana mu gihe abandi makumyabiri na barindwi ku ijana bo babaye abere ruswa y'ubwayo mirongo inani n'umwe ku ijana bahamwa n'ibyaha cumi n'icyenda ku ijana bakaba abere inzego zitandukanye zifuza ko hajyaho urukiko rwihariye rwajya ruburanisha ibyaha nk'ibi perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko hari umushinga w'itegeko ukiri mu nteko ishinga amategeko ku buryo hazabaho urubyiruko rukorera mu rukiko rwisumbuye kuko asanga ruswa itari icyorezo mu rwanda byatuma bashyiraho urukiko rwihariye ibyegeranyo bikunze gutunga agatoki igipolisi ubucamanza n'inzego z'ibanze mu bazi imbere mu kurya ruswa ni urugamba abategetsi bashyize imbere umunsi ku wundi u rwanda ruza ku mwanya wa gatatu muri afurika mu bihugu bitihanganira icyaha cya ruswa gusa iyo uganiriye na bamwe mu batanga ruswa ntibabura kwemeza ko yahinduriwe isura uyu ijwi ry'amerika yarindiye umutekano avuga ko kimwe mu bitiza umurindi ruswa ari uko zimwe muri za serivisi ziboneka bigoranye kubera amananiza y'abagombye kuzitanga kubera ko kubaka umujyi wa kigali bisa nkaho bigoranye buri muntu wese yitwa ko ari umuyobozi ushinzwe icyo gikorwa aba ashaka kwaka ruswa gusa ikibabaje iyo aba bana bikwaka wenda bakanabigukorera byarushaho byo kuba byiza byigeze bikubaho rero ko byambayeho njya gushaka icyangombwa ndakeka nigeze kujya mu karere icyo gihe ndumva narasanze umuntu twumvikana ko ngomba kumuha amafaranga ibihumbi magana atanu ambwira ko ari buhita binkorera ariko ntabwo byabaye kuki mu- umuntu yatanga ruswa kugira ngo serivisi ye ikemuke kandi n'ubundi byanditswe ko umuntu agomba guhabwa serivisi hari igihe serivisi uba ushaka ibigoranye guhita bayigukorera byihuse nabyo ukabona bitapfa guhita bikunda bitewe nuko ushobora guca ku muntu akakubwira ngo buretse mm, banze babigenze gutya na gutya banze babigenze gutya na gutya bakagenda bakudindiza aho kugira ngo ubone ko wadindira kandi ikintu ugomba gu- ugikeneye cyane bikaba ngombwa yuko wanyura muri ubwo buryo kikava mu nzira kugira ngo kugira ngo ukomeze usiragire uburenganzira ntibugurwa dufatanye guca ruswa niyo nsanganyamatsiko abari mu nzego z'ubutabera bihaye muri iki cyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko eka bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanye tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko ngo nje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohava bimpitana ishwi da
abubahuka guhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangane tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukora umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
nigikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
ishami rya oni ryita ku buzima hms ritangaza ko ubuzima bw'abantu barenga miliyoni umunani bapfa buri mwaka bazize kanseri bushobora kurengerwa igihe iyo ndwara yasuzumwa ikaboneka hakiri kare umunyamakuru w'ijwi ry'amerika lisa shirayine uri geneve mu busuwisi avuga ko oms yatanze amabwiriza mashya azakurikizwa ku ndwara ya kanseri mbere y'umunsi wo kuzirikana kuri iyo ndwara uyu mwaka ku isi hose iyi nkuru yasemuwe na mugenzi wacu fide niyongabo indwara ya kanseri yashitse ku rugero ruteye agahinda ku isi ishyirahamwe rigejwe amagara y'abantu ku isi oms rimenyesha ko iyo ndwara yigeze kubonwa nk'indwara yibonekeza mu bihugu biteye imbere gusa ko yamara muri iki gihe ibintu atariko bikimeze Ishirahamwe OMS rivuga ko bibiri vya gatatu vy'abantu bapfa ku isi muri iki gihe baba mu bihugu bifise ubutunzi bubayabaye n'ubutunzi buri hagati na hagati. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu bavuga ko vyitezwe ko abantu bahitana n'indwara ya kanseri mu bihugu bikenye biyongera mu kuva ku miliyoni umunani n'ibihumbi amajana abiri ku mwaka bagashika ku barenga miliyoni icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu hamwe atanga ingo zofatwa zo gusuzuma neza kurushiriza iyo ndwara no kuyivura hakiri kare Etienne Krug ni umuyobozi w'ibiro vy'ishyirahamwe OMS ku vyerekeye indwara zitandukira avuga ko umuntu aretse abantu bahitanwa n'indwara ya kanseri ko kandi ivyo bituma haba ubuhombe bwinshi ku bijanye n'amafaranga It's been estimated that 1.6 trillion Krug ati abantu basanze hari ubuhombe bw'amafaranga agera ku miliyaridi igihumbi n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari bivuye ku ndwara ya kanseri ntibigaragara ko ayo mafaranga ari menshi cyane rwose ayo mafaranga yokoreshwa mu gisata cyerekeye amagara y'abantu kuvura kanseri bitwara amafaranga menshi cyane ni umwimbu utakara kubera iyo ndwara Etienne Krug ayoboye ibiro by'ishyirahamwe OMS ku bijyanye n'indwara zitandukira avuga ko mu kiringo kirekire kanseri yabonwa ko uwifashe uburuhiro bwiwe ari urupfu atangaza ko ivyo biriko birahinduka amenyesha ko abantu bashobora kwirinda kanseri mu kwirinda ibintu bishobora kuyitera nko kunywa itabi gufungura ibintu atari vyiza ku magara no kunywa inzoga avuga ko kandi hari ibintu vyinshi bitegerezwa gukorwa kugira bifashe abanyagihugu baza barasuzumwe indwara ya kanseri It does not have to be a death sentence. There's a lot we can do in terms of Krug ati early kanseri diagnosis and ntitegerezwa screening, kuba indwara uyifise itegerezwa kumuhitana hari byinshi dutegerezwa gukora ku vyerekeye gusuzuma abantu hakiri kare no ku vyerekeye kugira intambwe mu kuvura abayigwaye ku munsi wahariwe indwara ya kanseri ku isi muri uyu mwaka ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ririko rishimikira ku kamaro ku kwisuzumisha hakiri kare ishyirahamwe OMS rivuga ko abagwayi bisuzumishije hakiri kare bakivuza badatevye bafise amahirwe menshi yo kurusimba kuri kanseri ishyirahamwe OMS rimenyesha ko indwara ya kanseri isuzumwe hakiri kare bizotuma bitazimba cane kuyivura no gutuma abayigwaye bakira
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ziri imbere y'ibindi bihugu mu gukuraho ibisigarira by'ingwano bishobora kugeramira abanyagihugu mu bice bitandukanye byo ku isi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu amerika yarakoresheje amafaranga arenga umuriyaridi n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari mu gikorwa cyo gukuraho amabombe bita mine mu rurimi rw'igifaransa amabombe ataturitse n'ibindi bigwanisho bishobora kugeramira abanyagihugu mu kubigenza gutyo amerika iba iriko ifasha abanyagihugu mu bihugu byavuye mu ntambara kogorora no gusubira kubaka ivyasambutse hamwe muho ico gikorwa cagenze neza ni mu kiyaya ca burma valley mu gihugu ca zimbabwe ico gice kiri ku rubibe hagati y'igihugu ca zimbabwe na mozambique kikaba ari gice abantu bamye barimamwo itabi n'ivyamwa yamara kubera ahantu ico kibanza kiri mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi mu rugamba rwo guhabuza igihugu ca zimbabwe amabombe bita mine mu rurimi rw'igifaransa ibihumbi n'ibihumbi yarakwiragijwe muri ico kibanza kugira bibuze ibitero by'abagwanyi kujabuka ico kiyaya igihe ingwano yarangira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani igihugu ca zimbabwe cari cuzuye amabombe azikwa mu kuzimu gushika n'uno munsi zimbabwe ni kimwe mu bihugu birimwo amabombe menshi cyane ya mine ku isi ayo mabombe hamwe n'ayandi mabombe atasambutse arageramira iterambere ryo mu gihe kirekire mu gihugu bituma amahegitari ibihumbi n'ibihumbi y'ubutaka adashobora gukoreshwa kandi birahungabanya abanyagihugu ibyo bisigarira by'ingwano bibandanya kwiha inkumbi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani abantu barenga igihumbi n'amajana atanu barahitanywe n'impanuka z'amabombe ya mine hamwe n'ibitungwa birenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri mu bice bimwe bimwe inka zimenyerezwa kugenda ku murongo umwe kugira zirinde guhitanwa n'ayo mabombe rimwe mu mashyirahamwe akora kugira akureho amabombe ya mine muri zimbabwe ni ishyirahamwe ryo mu gihugu cya norvege ryitwa people's aid rihawe imfashanyo na leta zunze ubumwe za amerika iryo shyirahamwe ryarasuzumye ikiyaya cya burma valley rirakuraho amabombe ya mine iryo shyirahamwe ryaraheraheje icyo gikorwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igikorwa cyo gufasha mu gihugu cya zimbabwe gukuraho ayo mabombe n'ayandi mabombe ataturitse byatumye haba ubudasa ku bantu baba mu karere ka burma valley abarimyi baragarutse muri icyo kiyaya barubaka amazu barorora ibitungwa bongera bararima mu bibanza biherutse gukurwamo amabombe ya mine mu kiringo cy'imyaka ine irangiye leta zunze ubumwe za amerika zatanze amafaranga arenga miliyaridi ndwi n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari agenewe gukuraho amabombe ya mine muri zimbabwe leta zunze ubumwe za amerika ziriko zifasha gukuraho ayo mabombe n'ubundi bwoko bw'amabombe kubera mu kubigenza gutyo zidakingira gusa abasivili ayo mabombe ko yamara kandi zituma habaho amahoro azorama
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
tekereza amasosi mu myonga zanjye itekereza amarira mu maso yanjye kirangomozi kibondogogo kirangomozi uwo mwana ihora wihorereyo kirangomcuri nimbagaga tababwirayo nabonye ayo nagomwe uwo mwana yari rukundogogo yari mwiza ngirirenga ninde yo mumenya ko namubuze n'amasegeye hari we gusa nakunze sinzi umwibagira namba amasatsi y'urukundo gogo niyo mfise niragutsa sicyo nabishatse uwo nwaye ubusoregeye uwo nkunze mu busatsa yo yanyihakanye sohora ndamuririmbagaga z'umuyaga mu bandi nicyo sezerano ziyanganira amagugwaga z'umuwa nicyo yankunze tusobaho kutyo egome umve sinarinzi
nshuti mwumva radijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ni aha bihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu nshimiye kandi enjeniyeri wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na fatuma karara animasi washyize hamwe ibi biganiro amakuru mwayagejweho na aloyizi bigirimana nawe ndamushimiye kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi nongere namwe mbashimire byimazeyo kudukurikira buri munsi mbifurije amahoro y'imana mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.